akka mooltan hordoftoota keenya kun waashingtan diisii irraa saatalaayitii itiyoo saatiin kallattiin kan darbu sagantaa afaan oromooti qixxaata onkoloolessa 12 bara 2021 akka lakkoofsa itiyoophiyaatti immoo onkoloolessa 2 bara 2014 keessummeessituun keessan har'aa aantuu jubee horaati gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiwusariin keenya nugusuu taammireeti gabaasaalee keenya biyyaaf asirraa qindeessine oduudha booda dhi'eessinaa oduu addunyaaf gara bafa qaaduuttan sin dabarsa.
Harka fuunyatti mooltan oduun har'aaf qabnu kunooti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Itiyoophiyaatti itti gaafatamtuu dhaabbata dhimma baqattootaa addunyaa IOM hojii akka dhaaban taasisuu isaa gabaasni Ajaansi Firaansi Pireesii ibseera. Akka gabaasitti jedhetti mooriin achi'eengi hojii dhaabanii boqonnaa bulchiinsaa akka bahan kan taasifame dhimma haala Tigraay keessa jiru walqabatee hangaa'ota mootummoota gamtoomanii waan qeeqaniifi jedhameera. Mooriin achi'eengi torban darbee gaaffii fi deebii nama Jeef Piirsi jedhamu nama dhimma Tigraay irratti mootummaa Itoophiyaa deggeree waan hedduu barreessaa jiru wajjin taasifte keessatti hangaa'onni mootummoota gamtoomanii warreen TPLF'n deggeran gara moggaatti nadhiibaa jiru jechuu isheetiif akka ta'e gabaasameera. Mootummaan Itoophiyaa haleellaa xumuraati isa jedhe nurratti baneera jechuudhaan qaamni adda bilisummaa uummata Tigraayiin durfamu kan mootummaa naannoo Tigraay jedhee of waamu ibseera. Akka ibsi qaama mootummaa naannoo Tigraay ofiin jedhu kana irraa ba'e jedhutti mootummaan Itoophiyaa humnoota naannoo Amaaraa fi humnoottan biroo waliin ta'uudhaan adda hundarratti lola jalqabee jira. Mootummaan Itoophiyaa waraana lafootti dabalatee meeshaalee gurguddaa, taankota, xiyyaara waraanaa fi diroonii yookaan xiyyaara nama malee balali'u fayyadamuudhaan haleellaa taasisaa jira kan jedhe ibsi kun hidhattoonni isaa duulicha ofirraa ittisaa jiraachuu isaanii ibsee hawaasni addunyaa tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa fudhataa jiru kana akka balaaleffatu gaafateera. Ibsi mootummaa naannoo Tigraay irraa ba'e jedhame kun haleellaan kan irratti raawwatamaa jiru bakka kamitti akka ta'e ibsuu baatus. Dubbi himaan adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa lolli xiyyaaraan deeggarame kun kan taasifamaa jiru bakkeewwan naannoo Amaaraaf Affaar ta'anii garuu to'annoo TPLF jala warreen jiran irratti akka ta'e maddi oduu Roowiters gabaasee ture. Dhimma kanarratti deebii waliigalaa rooyitariif kan kennani itti gaafatamtuun dhimma pireesii waajjira muummee ministeeraa Itoophiyaa Biillanee Siyyuum mootummaan Itoophiyaa kutaa biyyattii kamiinuu keessatti lammiilee biyyattii haleellaa shororkeessummaa irraa ittisuudhaaf itti gaafatamummaa qabaa jedhaniiru. Biillanee Siyyuum dabalanii mootummaan Itoophiyaa badeensa hiwaati lubbuu namaatii fi qabeenya irratti geggeesseef deebii kennuu itti fufa jechuun isaanii rooyitariin gabaasameera. Dhimma kanarratti VOAn mootummaa federaalaarraas ta'e mootummaa naannoo Amaaraa irraa deebii argachuuf yaaliin taasise akka hin milkoofne gabaasni Iskindir Fireew ibseera. Barattoonni yuunivarsiitota naannoo Tigraay keessa barumsarra turanii sababa wal waraansaatiin kan barumsa isaanii addaan kutan mootummaan akka fala barbaaduuf gaaffii dhiyeessaa jiru. Barattoonni barumsa isaanii addaan kutanii gara maatii isaaniitti deebi'an kun maatii isaanii wajjiniin ta'uudhaan fuula ministeera barnootaa Itoophiyaatti hiriira bahanii komii isaanii dhiyeessuu yaalanis qaamni deebii kenneef akka hin turre gabaasni Kennedy Abaatee sagalee Ameerikaatiif ergee ibseera. Barattuu waggaa shanaffaa yuunivarsiitii Addigiraat kan turte ittuu wal waraansii jiraachuu dhabaate baranana akka eebbifamtu kan dubbatte shamarree Beetale'im Alamaayyo jedhamtu carraa barumsa isaanii ilaalchisee mootummaan amma ammaatti fala laachuu dhabuun isaa akka ishee gaddisiise VOA'tti dubbatteetti. Barataa yuunivarsiitii Maqalee akka ture kan dubbate dargaggoon Andu'aalem Alamaayyo gama isaatiin fala mootummaa waan eegaa jiruuf murtoo mataasaa fudhachuu akka hin dandeenye VOA'tti himeera. Mootummaan Itoophiyaa himaammata haaraa baaseen kan diige ministeerri saayinsii fi barumsa olaanaa ji'a doolessaa keessa ibsa kenneen naannoo Tigraay keessa yuunivarsiitii jiran afur keessa barattoota kuma kudhanii ol ta'an baasuu isaa ibsee ji'a gaafaa keessa akka fala kennuuf ibsee turuun isaa in yaadatama. Yeroo ammaa ministeerichi diigame dhimmi barumsa olaanaa gara ministeera barnootaatti deebi'eera. Dhimma barnootaa kana irratti deebii hangaa'ota ministeera barumsaa argachuu fi yaaliin taasifame akka hin milkoofne gabaasni Kennedy Abaatee ibseera. Somaaliyaa keessatti bobba'ee kan jiru humna naga eegdota Afrikaa isa Amisoom jedhamee beekamu humnoota mootummoota gamtoomanii waliin qindeessuudhaa fi gamtaan Afrikaa akka murteesse gabaasameera. Manni maree nageenyaa fi tikaa gamtaa Afrikaa yaada dhiyeesseen Amajjii dhufuu jalqabee humni gamtaa Afrikaa humna mootummoota gamtoomaniin wal makee akka hojjetu gaafateera. Karoorri gamtaa Afrikaa kun mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomaniitti fudhatama argachuu qaba. Mootummaan Soomaaliyaa karoora kana akka hin fudhanne dursee ibsuudhaan gareen naga eegdota gamtaa Afrikaa biyyattii keessa ture. Adeemsa keessatti dhimma nageenya biyyattii akka humnoota Somaaliyaatti dabarsu yaada dhiyeessaa turuunsaa gabaasameera. Haa ta'u malee gamtaan Afrikaa dhimma kana irratti dhaabbata mootummoota gamtoomanii mootummaa Somaaliyaa fi gareewwan qooda qabeessa ta'anii wajjin akka marii taasisuu barbaadu dubbachaa jiru. Yeroo ammaa biyyoottan Afrikaa shan Itoophiyaa, Ugaandaa, Burundii, Keeniyaa fi Jibuutii irraa kan hirmaatan naga eegdonni kuma kudha sagali Somaaliyaa keessa jiru. Gamtaan Afrikaa lakkoofsi biyyoottan Afrikaa qooda fudhachaa jiranii kunis akka dabalu fedhii akka qabu ibsaa jira. Akka yaada haaraa dhiyaate kanaan humni naga eegdota gamtaa Afrikaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhibbeentaa shantama poolisoota, dhibbeentaa soddomii shan loltoota, dhibbeentaa kudha shan immoo siviilota hirmaachisuu qabaa jedhameera. Yaadicha hojiirra oolchuudhaaf gamtaan Afrikaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi mootummaan Somaaliyaa waliigalanii murteessuu akka qabanii ibsameera. Kun sagalee Ameerikaati. Gareen biyyoottan dureeyyii G20 jedhamanii beekamanuu dhimma Afgaanistaan irratti marii taasisuudhaaf guyyaa har'aa karaa toora masariitiitiin walgayii taa'anii jiru. Garee kana pireezidantummaadhaan hoogganaa kan jiran muummeen ministeeraa Xaaliyaanii Maariyoo Diraagii akka jedhanitti erga gareen Taalibaan hagayya kudha shanii biyyattii qabatee asii Afgaanistaan yeroo ammaa gara rakkina namoomaatti deemaa jirti. Walgahii biyyoottan digdamaa kana irratti akkaataa shororkeessummaadhaan lolan akkaataa biyyattii keessaa fi alatti bilisaan socho'uun danda'amu akkasumas waa'een dubartootaa akka dursa argatanii ijoo marii ta'anii maariyoo diraagii ibsaniiru. Walgahii kana irratti Taalibaanii fi biyyoottan lixaa walitti fiduu irratti shoora kan taphatanii biyyi Niizerlaand, Ispeen, Siingaaporii fi Kaataarii akka hirmaatan gabaasameera. Biyyoottan ollaa Afgaanistaan ta'an Paakistaanii fi Iraan walgahii kanarratti hin affeeramne. Akka maddiileen miidiyaa biyyattii jedhanitti pireezidaantiin Chaayinaas walgahii kanarratti qooda hin fudhanne. Dhaabbileen addunyaa biroo kan akka dhaabbata mootummoota gamtoomanii, gamtaa Awurooppaa, baankii addunyaa fi fandiin maallaqa addunyaa yookaan IMF walgahii kanarratti argamuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjin turtii gaarii.
kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti daawwattoota keenya raadiyoo dambalii gabaabaa meetir baandii 31 irratti illee nu argattu nu hordofaa amma gara qophii addaa har'aaf qindeessineetti ceena. magaalaa guddoo liibiyaa tiripoolii keessa kan jiru mana hidhaa mabaanii jedhamu keessaa hookkara ka'een godaantonni achi keessa turan. miliquuf yaalan jechuudhaan yoo xiqqaate godaantonni ja'a ajjeefamuu jaarmayaan godaantotaa addunyaa yookaan IOM gabaasee jira kanneen hidhaa keessa jiran keessaa tokko liibiyaa eega seentee waggaa shan ta'uu ka dubbattuuf daa'ima isheef abbaa warraa waliin hidhamtee ka jirtu haati tokko erga qabamtee guyyaa torba ta'eera haala mana hidhaa sana keessaa akkas jechuun jaallanneef ibsan.
Nyaata illee hin qabnu daa'imni illee nutti miidhamuu jirti. Hiriyaan koo amma bilbila isiitiin dubbachuutti jiru. Isheenis illee daa'ima lama ofirkaa qabdi. Ani illee daa'ima ofirkaa qaba. Daa'ima nurkatti miidhamuu jirti. Nyaata illee hin jiru. Waan akkasii immoo nagarre wanti uffatan hin jiru. Daa'imni haanan hin qabanu. Nuti illee amma cinqannee hammaama keessa irraa dhufeetiin dubbachuutti jiru.
Maaliif siin qabanii?
Ulaa rukutaniituma kottaan jedhaniituma nu makiinaatti nu seensisanii achumaan nu ga'uu malee waan tokko waan kanaa waan sanaa hundi nu ga'e nu jiru.
Iddoo amma kaa'anii jiran kana meeqa taatu?
Hedduudha gaafa golfaa tokko keessa gara nama dhibba afurii olii nama dhibba shaniitti lakkaa'utti illee hin danda'anu gara kuma sadii yookaan waan akkasiin ta'a.
Warri dubartii mucaamaa wajjiniin hidhamtanii jirtu jechuu?
Ee daa'imti keenya kun ammoo dubbachuu illee hin danda'anu harkatti illee dhukkubsachuu jirti. Wanti jarri kutuutti jiran takka illee hin jiru.
Umrii isaa meeqa?
Amata tokko. Wallaahi rabbiin sana malee namni beeku hin jiru. Waan takka waan kanaa waan sanaan hin jedhan ulaan nutti cufamee jira. Waan takka waan takka lafa duwwaarra ciisuu jira.
Baqattoonni akkas godhanii iddoo tokkotti sin ka'an kun kan biyya eessaati?
Biyya Itoophiyaa. Biyya adda addaa saddeet jiru laakiin biyya birootiif jijjiiramni jira. Itoophiyaan keessiin keenyas kufaadha waan ta'eef waan tokko wantisaan nu gargaartu godhaaran tokko illee hin jiru.
Abbaa warraa keemmoo isa jiru.
Naa waliin jiranis hidhame.
Dhaaba baqattootaa jalatti hin galmoofne turtanii.
Galmoofnee jirra mootummaatu dubbachuutti jiru jedhanii waan takka illee nu gochuuf qormaatti tokko illee nu hin laanne.
Amma gaa haala mana hidhaa keessa jirtu kanatti wanti akkaan si yaaddeessu akka haadha tokkootti maayin.
Daa'imni akka ittiin hidhamte reeta cinqachuutti jira.
Abdurrahamaan Abdulqaadir godina Gujii irraa bara 2015 Liibiyaa eega seenee booda namoota seeraan ala nama deddeebisaniin maallaqa gaafatame baasuu waan hin dandeenyeef jecha waggaa afurii hidhame. Sana booda daandii magaalaa Tiripoolii irratti fidanii nugatan jedha. hidhaa torban darbee kaasee gaggeeffamaa jiru kan ilaaleen immoo gaafatame akkas jedhe.
Mootummaan kun dhufeetiin Afrikaa keessa darbuun barbaadu jedhe mantaqa wayichi jira gargaarishiin jedhama. Achitti namni keenya baay'ata. Sabaaf sablammiin kamuyyuu achitti argama. Mantaqaa san keessaa baasaa jedhee nama hidhuu jammarame mana tokkotti nama gara Itoophiyaa fi Somaalee Suudanii walitti raranii gara nama kuma kudha tokkootiin hidhanii kan isaan gabaatan immoo kuma shani. Ijoollee keenya yoo achi jiran nuti gaafannu nama kuma kudha tokko oli kan jirru naan jiraa turan achi keessa ijoollee dubbisaa turan yeroo saniif alatti naaf baqadhee jechuudha.
Manumarra deemanii dhal jedhanii qabanii.
Ee manarra deemaniitu manni yoo ati fiitti dhukaasatti dhukaasu kan dhukaasaan du'e jira. Kan gaafa mana hidhaa wanti kun torbe tokkoo fi guyyaa tokko kanan deema. Gaafa jumaa torbetti deebi'an ijoolleen walii galtee nyaata jijanii mana cabsanii humna dabalatanii akkasitti mana cabsanii karaarra baqatan. Yeroo karaarra baqatan san namoota mijjeesan jiranii isaan ammoo jaha gabaasanii ijoolleen ammoo warri mustashfaa keessa daldalagu tokko tokko jiratti ijoolleen habashaa suudanii ni jiranii nu biraa dhaqqabe nama soddomii jaha ga'ee jira. Baay'eetti jiraa jedhan infoormishiina yoo dhageessan.
Eenyuudha kan namoota hidhaa ajjeesaa jiru?
Poolisoota biyya kanaati warra milishiyaati jedhamu warra poolisii naannoo kana kan eegu jechuudha.
Dhaaba baqattootaa biratti galmooftanii turtanii isin warra amma akkas ta'aa jirtan kun.
Ee al bara kuma lamaaf kudhanii sagal gaafa dhuferraan galmaa'ee ijoolleen bara kuma lamaaf kudhanii saddeet maqaa Itoophiyaatiin galmoote biyya keessan nagaa qabdii gara biyya keessanii galaa nuun jedhaa turte yuunniin.
Magaalaan namoonni kun keessatti hidhamanii jiran maqaan haadha hime.
Magaalaa Absaliim jedhamti. Kun dammoo Inzaaraa jedhamu. Tiraapoolii keessa inni ijoolleen cabsitee baatee dammoo wadda sha'aar jedhamu. Hundi isaa tiraapooluma kana keessa.
Godaantota haala mana hidhaa keessa jiru morman ajjeefamuu jimaata darbe kabalaaleffate jaarmayaan godaantota addunyaa yookaan IOM kun tarkaanfii hiika tokko hin qabne jechuun mormee jira. Ajjechaan kun ituun jalqabameen dura dubartoota dhibba sadiif shantamii ja'aa fi daa'imman dhibba tokkoof afurtamii afur dabalatee godaantonni kuma sadiif dhibba afur mana hidhaa mabaanii jedhamu keessatti hidhamanii turan ka jedhu iom hedduun isaanii torban darbe naannoo gergaaresh jedhamu keessaa seeraan ala qabamanii hidhaman jedha. Waaltaalee godaantonni itti hidhaman keessatti humna hammaa ba'e gargaaramuu fi sana booda hokkara ka'uun namni du'uun mana hidhaa Liibiyaa keessatti baratamaadha jedhan waajjira IOM Liibiyaa jiruuf itti gaafatamaa akka ta'an Federikoo Sooda. Hojjetoonni keenya haala uumame argan akka jedhanitti jedhan godaantonni madaa'an lafarratti kufanii galaana dhiigaa keessa ciisu akka kanaan lubbuun namaa darbuu akkaan gaddisiisaadha jedhan sodaan yeroo hokkarri ammaa ka'ee baqattoonni hedduun miliquuf yaalan sana dooktora tokkoo fi narsii tokkotu kanneen iom fi hojjetan jarreen hidhaman gargaaruuf mana hidhaa keessa turan baqattoota madaa'an afur gara kiliinika dhuunfaatti kudha tokko immoo hospitaala naannootti geessan. wal'aansa tattamaa egaa argatanii booda mana hidhaa mabaaniitti deebifamuu isaanii dubbatan aangoonni liibiyaa humna guddaa gargaaramuu fi seeraan ala hidhuu kana dhaabsisanii godaantota kana achi akka ba'aniif balaliin xayyaaraa akkatti fufuuf iom gaafatee jira dhiirotaaf dubartoota ijoollee waliigalaan kuma kudhan ta'an haala gaddisiisaa mana hidhaa keessaa. gargaarsa daangeffamaa qabuu fi yeroo baay'ee hojjetoota gargaarsaa hin seensisne keessatti qabamanii jiru jedha IOM. Humnootiin nageenyaa kan Liibiyaa torban darbee godaantota baqattootaa fi kanneen dahannaa siyaasaa gaafataa jiran kuma shan hidhee jedha gabaasni ba'e. Biyya yeroo dheeraaf nagaa xiqqoo qabaataa turte Liibiyaa keessatti baqattoonni yeroo mara hokkaraaf saaxilamu ka jedhu dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR hedduun mana hidhaa namni keessatti tuucha'ee fi qulqullinni isaa hin eegamne keessatti hidhamuu jedha gareen mirga dhala namaaf falmu amnesty international hidhaa keessatti immoo dararaaf humnaan gudeeddiin irratti gaggeeffamaa jedhee jira.
hordoftoota keenya amma gara qophii keenya torbanitti ceenaa waa'ee uummata oromoo kana beektu laata. dargaggoo shihaab suleemaan barataa yuunivarsiitii finfinnee waggaa lammaffaati fedhii waa kalaquu qaburraan kan ka'e hanga ammaatti bu'aalee kalaqoota adda addaa hanga dhibbatti tilmaamaman akka qabu dubbata. dheenyas konkolaataa dhimma garaaf oola jedhee yaade hojjechuu isaa hime yeroo waggaa tokko gaditti oomisha isaa jalqabne gabaaf dhiheessinaa jedha shihaab suleemaan dhiheenya waa'ee muuxannoo hojii isaa kan gabaasaa keenya galmoo daawwitiitti himee ture akkanatti dhiyaata.
dhiyeenya kana ture dargaggoo shihaab suleemaan konkolaataa dhimma adda addaaf ooltu hojjetee sabatti kan beeksise akka shihaab jedhutti konkolaataan kun magaalota biyya keenya kan daawwattoonni itti heddummatan keessatti tajaajila barbaadamu kennuu dandeessi.
Konkolaataa kana yaada isaa ijoollummaa konkolaataa uumuu ni barbaada. Innis yeroo diqqaan ta'e meeshaadhaan hedduun meediin chaayinaa yookaan biyyoota garaagaraa jedha. Ani daa'imummaadhaan maaliidhaaf konkolaataadhaas ta'ee elektirooniksii illee kan biyya alaatti oomishamu kana biyya keessatti hin oomishne kan jedhu yaada qabaa ture. Konkolaataa yeroo jalqabaa kan hojjedhe barataa kutaa torbaa ta'eetiin yoo san konkolaataa diqqaa wayii hojjedhe kan gommaa saayikilii fayyadamu humna namaatiin kan deemu. Amma dammoo akkuma argitan konkolaataa kana fooyyessee kan saarvisii kennuu danda'u hojjedhee jira. Konkolaataan kun maqaan isaa taayitan jedhama. Wanti jalqaban hojjenneef illee tiraanspoortiidhaaf akka beekamu biyya keenya keessa rakkoon tiraanspoortiin jira. Rakkoo san ni fura jennee kan hojjennedha. Inni lammaffaa immoo rakkoon hojii dhabdummaa biyya keenya keessa jira akkuma beekamu. Konkolaataan kunis rakkoo saarvisii tiraanspoortii waan kennuuf hojii dhabeeyyiin konkolaataa kana nurraa fudhatanii magaalaa keessa saarvisii tiraanspoortii ittiin kennuu hin danda'anii. Rakkoo inni sadaffaa nu arginee konkolaataa kana hojjenne rakkoo haard karansii yookaan doolaaraa jennu akkuma beekamu konkolaataan hundinuu biyya alaatii galaa yookaas keessatti assembil ta'a jechuudha. Yoo konkolaataa alaa galchinu rakkoon doolaaraa waan jiruudhaaf biyya keessatti haa oomishnu jenneeti. Kompoonantiin makiinaa isa hedduudha. Kan asirra kanarraa kan hin hojjetin mootor paartii yookaan injiinii isa jennu san kan biraarraa fayyadame achi booda boodiidhaan isaa teessoodhaan isaa sheeppiidhaan diizaayin kunniin hundinuu kiyyuma. Diizaayinii isaa jalqaba sammuu keessaa achi booda kompiitara diizaayin godhee egaa san booda mooldii isaa qopheessee san irratti hojjedhe jechuudha. Tokkoffaa maqaan isaa toduma biraandiidha. Inni lammaffaan diizaayinii isaati. Inni sadaffaan saarvisiin inni kennu illee adda isa godha. Fakkeenya biyya keenyatti akka beekamu konkolaataa baajaajii kan jedhamu jira, minibaasii kan jedhamu jira. Inni diizaayiniin kun jidduu baajaajiidhaa fi jidduu minibaasii kan jirudha. Inni kunis adda isa godha. Ammallee akkuma jalqaba si ibsu isaa saarvisii sadii kan konkolaataa waliin qaqqabatuuti. Tiraansportiidhaafis ni ta'a, bashannanaadhaafis ni ta'a, turizimiidhaafis ni ta'a. Kanneen sadiin waliin kan qabatedha diizaayiniin isaa. Diizaayinii isaa qopheessuuf agarsiisu fudhate. Diizaayinii isaa waggaa dheeraadhaatti fudhate. Hangana dheetti tilmaamuu illee hin danda'u. Baasiin isaa kan konkolaataa qofa addatti hin baafne waliigala garaajii isaa qopheessuudhaaf meeshaadhaan isaan mooldii adda addaa kan maanufaakcharingii ikuupmentii garaagaraa qopheessuudhaaf naannoo karaa kuma dhibba jahaatti fudhate. Taayitan jedhee kan moggaaseef tokkoffaa maqaan isaa waamuudhaaf nama dhibu jedheetiin yaadee shoortiidha. Konkolaataa kana karaa fuuldura ekspoorti gochuullee waan yaadnuuf namoonni piroonaanseeshinii garaagaraa qabaatan akka waamuudhaaf isaan hin dhibneedhaafi. Hiikni isaa taayitan jechuun ji'a wannoodhaan carraaqaa kan saatarniidhaati.
Shihaab injiinii konkolaataa kana ala meeshaawwan kunneen martuu as biyya keessatti akka hojjete qopheesse irra deebiin dubbata.
Konkolaataan kun jalqaba saampeeliidhaan diizaayinii kana mul'isuudhaaf moodeelii isaa tokkoffaa hojjenne waan amma naan jetti kana saffisa isaa injiinii isaa humna isaa kanneen kanneen riil poodaaktii yookaan gabaatti baafnu kan ibsinu ta'a. Inni kan injiiniidhaan wal qabatudha jechuudha. Akkuma isin jedhe injiinii konkolaataa biraa fayyadamne konkolaataa kana karaa gabaatti seensisuudhaaf ammoo injiinii ofii diizaayin goone biyya alaatiin maanufaakchar goonee sanfinne biraandii kennan kan fayyadamnu ta'a.
Dargaggoo Shihaab erga konkolaataa kana ifatti baase as yaadi namootni naa kennan hedduudha jedha.
Maqaan isaa waamuudhaaf nama Konkolaataa kana kan daddafee annaawunsi goones osoo maasitti hin seenin maas poodakshinii osoo hin godhin moodeelii kan annaawunsi goones fiidbaakii hawaasaa fudhachuudhaafi. Akkuma jalqaba sooshaal miidiyaa irratti poostii godhe guyyaa jalqabaa san keessatti nama hedduu bira ga'uu danda'ee jira. Fiidbaakii baay'ee namatti tolu namni hedduu kan jaalatetu fiidbaakii nu ga'e yaadota adda addaallee nu dabalaa jirani yaadota sanniin keessaa magaalota akka hawaasaa Baahir Daar yeroo hedduu magaalaa bashannanaati namoonni naannoo adda addaa magaalaa san deemanii yoo guuppiidhaan ta'anii deeman baajaajii yaabbatanii baajaajiin nama hedduu qabachuuf hin danda'u konkolaataan annaawunsi godhe kun nama saddeet qabata kanaafis namoonni naannoo isaaniillee baay'ee itti gammadanii jiranii karaa maarkeettiidhaatitti osoo daddafee nu bahee rakkoo hedduu nu fu'uu danda'a jedhanii abdiitti qabatanii jiran anis kanaaf baay'een gammade akka jajjabaadhee hojjedhu na godhee jira. Yeroo dhiyeennatti baay'eedhaan karaa maas piroodakshiniidhaan seennee gurguruun jalqabna jechuudha. Waggaa tokkoo gaditti. Keessi inni kun akkuma argitan daashboordiidha. Inni kun ismaarti daashiidha. Asirra ispiidii ilaallaa muuziqaa taphachiisu ni danda'a. Viidiyoodhaan garaagaraa inni kun haazaardiidha. Inni kun kan rooba ittiin irra taa'aganidha. As moobaayila chaarjiidhaan itti gochuu danda'a.
Konkolaataa kana qofaa miti. Shaab gosa shanitti kan hiree kalaqawwan adda addaa akka qabu dubbata.
Kaataagorii shaniin qaba. Inni sun tokkoffaan kan elektirooniksiidha. Kan elektirooniksiidhaan jalqabellee kalaqni guddaan kiyyallee kan elektirooniksiidha. Itti aanee roobootiksiidhaa fi ispeesii akka duroonotaa jechuudha. Inni sadaffaan intarneetiidha. Soofteerota garaagaraa kan intarneetaan hojjetanii. Inni shanaffaan awutoomotiiviidha makiinaan hojjedhe kana.
kalaqoota qabu kunneen keessaa lama kan galmeessise ta'uu hime ammas yeroo tasaa duukaa dhaabbata takka hundeessee hojiirra akka jiran dubbata.
amma dhaabbata soofteerii eesoof teeknooloojiis jedhamu ni qabna kuma lamaaf digdama dhaabne soofteerota dhaabbatoota gurguraa nama shaniidhaan hundeessine ani dhaabbata san itti gaafatamaadha. Dhaabbanni keenya akkuma isin jedhe kan hundeessine kuma lamaaf digdama jalqaba irratti akkuma dhaabbata keenya hundeessine dhibeen koronaa dhufee ture. Dhibee koronaa san biizinasii hedduu miidhee ture. Nu dhibee koronaa sana akka appochuunitii itti fayyadamne dhaabbattoota wantoota dhibee kanaan wal qabatee rakkoo jiru kana soolvi godhu soofteer diviloopi godhaa jiru sanniin keessaa tokko LMS kan jedhamu learning management systemiidha. Akkuma beektu yeroo san manni barumsaa hin jiru ture siistamni kennu sun barataanis mana isaa taa'ee barsiisaanis mana isaa taa'ee warri manaas godhanii mana isaa taa'anii akka manaas godhan akka walirraa baratan kan godhudha. Itti aanee EE oofis kan jedhamu oofisiidhaan gargaraa waan cufameef manaas akka godhan mana isaa taa'anii kan biraa immoo suuqonni garaagaraa illee waan hin jirreef onlaayin shooppingii pilaatfoormii diviloopi goonee hanga ammaa hojiirra jira eks eksprees jedhama namni onlaayinii akka waa walirraa bitatu dhaabboleen garaagaraa illee dhaabba soofteer onlaayini shooppingii soofteer diliivarii fuud diliivarii akka jedhu taaksii buukiing kanneen kanneen nurraa bitachaa turan.
Kana hundumaa jechuudha. Eeyyan. Ture akkam turre hojiin isaa?
Hojiin isaa baay'ee dansaa ture bu'aallee nu argamsiisee jira. Karaa fuulduraatti amma seektara shanan siidhaa jira. Seektara shanan kana walirratti finnee dhaabbata guddaa tokko dhaabnee dhaabbatni sun poodaaktii hunduma isaatu oomishee hawaasa biyya keenyaadhaa fi hawaasa biyya alaatiidhaanis biraandii biyya keenyaatiin meediin Itoophiyaa jennee gurguruu barbaanna.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee.
hordoftoota keenya sagantaa keenya televezyiyoona itiyosaatiif raadiyoodhaan nu caqasaa feesbuukii keenya voa afaan oromoo daat kaam irratti illee nu argattu.
daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu voa itiyoophiyaa chaanal yookaan nss itiyoosaat virchuwal chaanal 57 digiriis isti irratti lakkoobsa addaa kan siistamii virchuwaal chaanal ammoo daawwattootaaf dhaggeeffatoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif kuma ja'aaf dhibba lamaaf soddoma ka Somaaliyaatiif kuma ja'aaf dhibba lamaaf soddomi tokko ka Keeniyaatiif kuma ja'aaf dhibba lamaaf soddomi lama hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 kuma ja'aaf dhibba lamaaf soddomi sadii akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaa ja'aaf kuma ja'aaf dhibba lamaaf digdami sagal. Kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kan Feesbuukii, Tiwiitarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Rakkoon baqattummaaf namoomaa Afgaanistaan keessaa koonfiraansii waggaa ka tokkummaa mootummootaa torban kana geggeeffame irratti falmii cimaa qiyyaafatetti kenname ture. Liisaa Shilaayintu Jeniivaarraa gabaasee jaallannee dhiyeessa.
tokkummaa mootummootaa keessatti koomishinarri olaanaan kan waa'ee baqattootaa filippoo giraandee akka jedhanitti marii torban tokkoof gaggeeffame kun yaada ijaaraa kan of keessaa qabu akkasumas gargaarsi hatattamaan akka barbaachisaa ta'etti haal duree tokko malee karaa jaarmiyoota gargaarsaan uummata miliyoona hedduu afgaanistaan keessatti manaaf qe'ee ofiirraa godaanan akka dhaqqabu waliigaltee waliigalaa tolfamee jira jedhan. kana gochuun ni danda'ama jedhanii garuu gargaarsi nyaataa dahannaa fi kanneen biroo barbaachisaa ta'an baatiin qorraaf cabbii ituun seeniin dura dhaqqabuu qaba ka jedhan giraandeen taalibaan hojii kana ittisuu yookaan duubatti harkisuu jedhan taalibaan egaa aangoo qabatee as sochii hawaasni afgaanistaan gochaa jiru xiqqaachuusaa ibsanii. caasaa hojii biyyattii keessaa tajaajila baankii fi diinagdee dabalatee tajaajilli waliigalaa akka hin kufneef hawaasni addunyaa gidduun seenu baannaan biyyattiin gara rakkoo gargaarsa dhala namaa guddaatti seenaa jirtii jedhan.
It is extremely difficult because much of this economy services functioned in Afghanistan before thanks to international.
kun akkaan rakkisaa ta'a sababiinsaas duraan tajaajila diinagdee afgaanistaan keessaa harka caalaa galii argatan malee deeggarsa addunyaan gaggeeffamaa ture jedhanii yeroo ammaa garuu cufamee kaan immoo hojii akka hin gaggeessine rarraafamee jira kanaaf gaaffiin jiru tajaajila adda addaa fi diinagdee biyyattii akkamiin hojiirra oolchuun danda'ama akkasumas rakkoo dhala namaa guddicha ittisuun danda'amaa ka jedhu jedhan giraandeen akka jedhanitti. dhimmi lammataa walga'ii kanarratti yaada hedduu hawate rakkoo itiyoophiyaa keessaa ture jedhanii jiloonni walga'ii kanarratti hirmaatan dhiyeenya kana mootummaan itiyoophiyaa aangawoota tokkummaa mootummootaa gameeyyii biyya isaa keessaa baasuusaan yaaddoo guddaa qaban ibsaniiru jedhan kana malee siviilota miliyoona hedduu kanneen bulchiisa naannoo tigraay keessa jiraniif gargaarsi dhaqqabu daangeffamuun akkasumas. walitti bu'iinsi uumameen bulchiisa naannolee biyyattii gama kaabaa keessatti bal'achuusaan yaaddoo qaban ibsanii jiru jedhan giraandeen itti fufanis.
And of course the appeal is always the same. Abandon this useless and devastating.
Eeyyee kanaaf iyyati dhiyaatu yeroo hundumaa tokkodha. Kan gatii hin qabnee fi badii geessisu duula waraanaa dhiisaati gara mariif taa'utti deebi'aa ka jedhu. Kana qofatu gargaarsa dhala namaa dabalaa deemu hambisaa jedhaniiru. uummata tigraay keessaa miliyoona shaniif tuqaa lama kanneen ta'an yookaan harki sagaltamni gargaarsa dhala namaa isaan barbaachisa ilaalchi walga'ii kanaa irra hedduunsaa afgaanistaanii fi itiyoophiyaa irratti ta'us biyyoonni walga'ii kana irratti argaman waa'ee baqattoota kanneen biroo akka hin irraanfanne kan gaafatan giraandeen baqattoonni kun kutaalee addunyaa hunda keessatti argamuu jedhan isaanis kanneen eeshiyaa kibba bahaa keessa jiran kan rihoongiyaa. kanneen kutaa saahil kan afrikaa dhiyaa keessaa kanneen giddugaleessa bahaa siiriyaa keessaa fi ameerikaa waaltaa venezuweelaa keessaa ta'uu ibsanii jiru.
sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo raadiyoo dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25 irratti akkasumas televiziyoona itiyosaat irratti kallattiin qophii dabarsinu kanumaan xumurra marsariitii feesbuukii keenyaan akka nu hordoftan isin affeeraa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin waan turtaniif galatoomaa qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.